sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkuma beekamu kun sagantaa qophii filannoo faarfannaa kan torbanitti ala tokko isiniif qabannee dhiyaannu yommuu ta'u arras siister likkee biraanuu wajjin faarfannaa isin biraa gara keenyatti filattan mara isiniif qabannee dhiyaanneerraa nufaana turaa ittiin eebbifamaa isiniin jenna. Wandimuu dhibbisaa noolii kaabbaa irraa eebbisee uummataaf lalisee wandimuuf iyyaasuu wandimuuf waldaa siibaa jorgootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Fedhasaa margaa gidaamiirraa qopheessitootaaf baqqaluu alamaayyoof burqaa fedhasaaf bilisee fedhasaaf akkasuma amantoota waldaa guutuu wangeelaa baataa mukarbaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru. galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa.
salamoon tasfaa gidaamiirraa leencoo salamooniif ibsaa salamooniif tsigee himaanaaf waldaa guutuu wangeelaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera musee tasfaayee noonnoo beenjaarraa bashaatuu tasfaaf biraanee tasfaaf asteer tasfaaf qopheessitootaaf amantoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
obbo buzunaa daggafaa noonnoo beenjaarraa haadha isaa aaddee shumituu gammachuutiif haadha warraa isaanii. Abbabeechi dabbabaatiif obboleessa isaa dassee daggafaatiif wasiila isaa lalisaa raggaasaatiif garbaabaa raggaasaatiif kabbadaa abarraatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru. Faaris Naasiroo Waamaa Agaloo irraa waldaa guutuu Wangeelaa Haleeluutiif Dajanee Mitikkuutiif Girmaa Deebisaaf Luuccee Caaliif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru. Galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessanii isaaniin jenna.
Konni keessa dhimmaan qabaani mootee jiraatame bara baraani. Ati garuu isuma saanaa yoo akayyoo. Wakkonni keessa dhimmaan qabaani mootee jiraatame bara baraani. Gara
Buzunaa Daggafaa Noonnoo Beenjaarraa haadhasaa Aadde Shumituu Gammachuuf Taayyee Galaanii Yeshii Bilaattaaf Abbabuu Tuuchoof Shuuree Moosisaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Faayisaa Biraanuu Aanaa Waamaa Galoorraa qopheessitootaaf haadhasaa Aadde Bijigduu Goobanaatiif obboleessasaa Badhaasaa Abbabaaf Daamuu Tashoomaatiif Badhaasaa Dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dajanee mitikkuu waamaa agaloorraa luuccee caaliitiif abarraa rabbumaatiif faaris naasirootiif waldaa makaana yesus aleeluutiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru loltuu saamu'eel taarikuu sumaalee irraa abbaasaa obbo taarikuu urgeessaatiif haadhasaa wayyituu gabbisaatiif obboleessasaa misgaanuu taarikuutiif. amantoota waldaa adventistii guyyaa torbaffaa jaawwitiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru galatoomaa faarfannaan itti aanu kan keessan ittiin eebbifaman.
Daani'eel Damusee Qallamuu Wallaggaarraa Aadde Ayyaluu Hayyaanaatiif Kuusaa Daani'eliif Ermiyaas Daani'eliif Meetii Daani'eliif amantoota waldaa guutuu Wangeelaa Kaasitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru. Milkeessaa Fiixaa Waamaa Galoorraa Fiqaaduu Bantiif Arfaasee. Bakakkaaf Abshiruu Guddisaaf Nagaash Fayyeeraaf Haddisuu Gammachuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barri kun bara hamaadha. Gaarii bakkaataa simiidha. Qalbii ogummaa horattu. Waaqayyoon uumaa sodaattu. Barri kun bara hamaadha. Gaarii bakkaataa simiidha. Qalbii ogummaa horattu. Waaqayyoon uumaa sodaattu. Sodaachuu baree boqonnaa gaarii argatta waan dhufee bor darbuu jettee boobaa kee maaliin rakkatta baay'een nuufaanii darbanii seenaa isaanii kan nageenye qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan hambisuu hin dandeenye barri kun bara hamaadha gaarii fakkaataa si miidha qalbii boqonnaa. waaqayyoon uumaa sodaatu barri kun bara hamaadha gaarii fakkaataa si miidha qalbii ogummaa horattu waaqayyoon uumaa sodaatu. Malee gammachuu waan qabuus itti fakkaate maaloo dhaabadhu meeyaadii yaada qalbii keessa maamu gurri kee didee si tuusaa yemmuu waaqayyoo si waamu barri kun bara hamaadha gaarii fakkaataa si miidha qalbii ogummaa horattu waaqayyoo nuumaa sodaatu barri kun bara. Fakkaataa si miidha qalbii ogummaa horattu waaqayyoon uumaa sodaattu. Biyyi lafaa kun hin darbaa akka dhaabatetti naafu namni soofumaa dadhabaa. Jajjee mul'atu yeroo isaa eegee jijjiga waaqayyootti kooduun galtu harkaa bal'isee eega barri kun bara hamaadha gaarii fakkaataa si miidha qalbii ogummaa horattu waaqayyoon uumaa sodaattu barri kun bara hamaadha gaarii fakkaataa si miidha qalbii ogummaa. waaqayyoon uumaa sodaatu. Kanii dursuu dadhabuuni abbuu koomaaniif ta'e darbuu baay'ee jarjara biyyi lafaa guurintuun yeerichi jala ga'eera boonoo ammayyoon jiru barri kun bara amaana gaarii fakkaataa simiidha qalbii gogummaa horattu waaqayyoonuma sodaattu. Barri kun bara amaana gaarii fakkaataa simiidha qalbii ogummaa horattu waaqayyoon.
Dassaaleny Baayisaa Qellem Wallaggaa Anadaalee Waabaraarraa qopheessitootaaf obboleessa isaa Taklaayi Baayisaatiif firoottansaa fi hiriyoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa nuun jedheera. Maatiyoos Dheeressaa Asoosaa irraa obboleessa isaa Yoseef Ittafaaf abbaa isaa obbo Dheeressaa Aagaatiif haadha isaa Aadde Wasanee Baqqalaatiif obboloota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa nuun jedheera. Galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessanii ittiin eebbifamaa.
Barataa yaadataa Taayyee Aanaa Diggaarraa Abbaasaa Obbo Taayyee Ittaanaaf haadhasaa Aadde Birrinee Booranaaf Waldaa Guutuu Wangeelaa Daaphoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Roobaa Margaa Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuurraa Abbaasaa Obbo Margaa Tufaaf haadhasaa Aadde Dasii Eebbaaf Abrahaam Margaaf Waldaa Burqaa Mandiif faarfataa Garramuu Tashoomaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Waaggaarii Faradaa Kolleejjii Miliineemii Asoosaa irraa Abbaa. isaa obbo Faradaa Bulaatiif wasiilasaa uummataa Bulaatiif amantoota oddoo lallabaa furdootiif adaamitti kan argamaniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Loltuu Isaayaas uummataa Adigraat irraa haadha isaa Alamii Waakshumiif obboleessa isaa Daawit Mangashaatiif amantoota waldaa geebootiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko jedheera. Galatoomii maamilummaan keetta fufuuf faarfannaan ittaanu kan keessanii.
Adda boosi adda boosi mool adda boosi adda boosi adda boosi goofta adda boosi kee goofta maal waafi jabaate dhugaanii ni jallate eessatti dhoofate kee goofta maal waafi jabaate dhugaanii ni jallate eessatti dhoofate waliin deemnee baroota baay'ee yennofnee goofta himatu. Atootaa sochooni guutanii ajeellee irra keessa bakkachu iddoo lubbuu keenya tola fachuuti. Amadii duwwaadhaan kan uffate garuu inni girdaadhaan duwwaate adda baasii qamadii fi girdaadhaan. Maasii keessa tuuri guyyaa keellaan saba keedhaan eegamaadha namni keessa jiru si beekamaadha garuu keessa lindee gaafa laallu iddoo taasisaa keetii dhiigamaadha garuu keessa lindee gaafa laallu iddoo taasisaa keetii dhiigamaadha adda baasii adda baasii maal adda baasii adda baasii adda baasii gooftaa adda baasii. Gooftaa maaluma fi jabaatee dhugaanii ni jallate eesoo iddoo fudhatee garaan kee gooftaa maaluma fi jabaatee dhugaanii ni jallate eesoo iddoo fudhatee waliin deemnee baroota baay'ee yennofnee gooftaa himachuu attootaaf sobdoonni guutanii ajeellee irra keessa bakkachu iddoo lubbuu keenya tola fachuuti. Kan keenyanii dhokatee dhugaanii. rabbi jabaate dhugaan inni jallate eessuun iddoo filate garaan kee gooftaa maalumaaf jabaate dhugaan inni jallate eessuun iddoo filate waliin deemnee baroota baay'ee yeelloofneen gooftaa himachuu attootaaf sobdoonni guutanii ajeellee irra keessa abakachuu iddoo lubbuu keenyatti ol afachuuti. adeemuun dandeenyu taate inni dhukkubna jechuun inni jira walii walii keenyaaf hin hagaantamnu erga dhugaanii malee maalamne adeemuun dandeenyu taate inni dhukkubna jechuun inni jira walii walii keenyaaf hin hagaantamnu erga dhugaanii malee maalamne adda baasi dhugaa adda baasi adda baasi gogaa adda baasi. Adda baasi dhugaa adda baasi adda baasi dhugaa adda baasi adda baasi goota adda baasi adda baasi adda baasi maal adda baasi adda baasi adda baasi goota adda baasi ee goota maalumaaf jabaate dhugaan inni jallate eessuun iddoo filate garaan kee goota maalumaaf jabaate. Uummanni jallate eessuun iddoo filate waliin deemnee baroota baay'ee yeelloofnee gooftaa himachuu attootaaf sobdoonni guutanii ajeellee irra keessaa bakachuu iddoo lubbuu keenyatti ol afachuuti.
Obbo Fiqaaduu Taaddasaa Noolee Kaabbaarraa haadha warraasaa Haaddee Taaddaluu Holiiqaaf haadhasaa Haaddee Jijee Tuuchoof Caalii Taaddasaatiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Eliyaas Shumaa Gidaamiirraa firootasaaf namoota sabee kan hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Loltuu Geetaawun Taayyee Adigiraat irraati. Haadhasaa Aadde Dastaa Goobanaatiif Daani'eel Taayyeetiif Jarman Baqqalaatiif Abdii Taayyeetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Ajajaa kudhanii gurmeessaa gosaa Tigiraa irraa qopheessitootaaf godina Iluu Abbaa Booraatti kan argaman Takkaa Baacaatiif luba isheetuu Bafiqaaduutiif faarfataa Indaalee Gazaanyiif faarfataa Habtaamuu Caanneetiif firoottan koo hundumaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Alaazaar Jaallataa Beegiirraa firoota isaa fi namoota isa beekan hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Baaruud Shundaa Yamaaloogii Walalirraa Biddiiqxuu Ijjiguutiif Barsiisaa Mulgeetaa Shundaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ilbi koo kuusaa koo amanamaa jilba koo humna koosaa ganamaa naaf keessaa fi dafkiteetu qooda koo gararraa aansitee tammidoo koo ilbi koo kuusaa koo amanamaa jilba koo humna koosaa ganamaa. Naaf keessaa fi dafkitee tuqqoote koo gararraa aansitee tammee tokko. Galmeessee baalladde sanii kan keeti. Atanaaf harka kuusaa mirgaatti. Eenyuudhaaf hin dhaabatu miidhoo kee? Hundumaa daamatanaa fi kophaa kee. Inna namdi godhee gurraatee itti galee miicuu nagaa woonsee. Utuun inni hambisii ndoksa kootti maddees ija koona jaamsee.
jaalate miichuun nagaa oomse utuuni naambeesi dhoksa kootti maddees ija koonaa jaamse ijjiti koodhiin kaa waltajjiitti baase hamaan garaa namaa. Gaaffii kotoo kotoo kondee biitti laaterrasitti na taasisee nama. Icciitii koo dinkaa waltajjiitti baasee hamaan garaa nama. Gaaffii kotoo kotoo kondee biitti laaterrasitti na taasisee nama. Nama si argatee ittiin dukkanaa'u ilaalcha kan biraaf maqaan naannamu. Naaf kutaa mirruuba qawwee koo hin mul'atu miti nama suphee namaa kee dubbatu. Nama si. argate ittiin dukkana'u ilaalcha kan biraaf maqaan naanna'u naaf kutaa mirruuga hawwi koo hin mul'atu miti nama sobee maakee dubbatu.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Barra yartuu dura aneessan ture kuneessa geejjibni kee kun addaa addaa jee qaama haala koo jijjiirte. Barra yartuu dura aneessan ture kuneessa geejjibni kee kun addaa addaa jee qaama haala koo jijjiirte naa gooteemsa giddaa gurra gurra iniyyuu kan biraa seenan fayyee. Onni koo sibiraa Ansiin qaba dilbii buddukee irra neeku baara kootti naaf sooraa. Gurra korra iniyyuu kan biraa siina fayyan onni koo sibiraa Ansiin qaba dilbii buddukee irra neeku. Baara kootti naaf suuraa. Nama si argatee ittiin dukkanaa'u. Ilaalcha kan biraaf maqaan naanna'u. Naaf kutaa mirruuba qawwee koo hin mul'atu. Miti nama suphee. Nama si argate ittiin dukkana'u ilaalcha kan biraaf maqaan naanna'u. Naaf kutaa mirruuga hawwi koo hin mul'atu miti nama sobee maakee dubbatu. Bal'ateessanii kan keeti Atanaaf harka kuusaa mirgaati. Eenyu naaf hin dhaabbatuumi iddoo kee. Hundumaadhaan mataa naaf koo baatee. Hundumaadhaan mataa.
kana kophaakee hundumaadhaan attanaaf kophaakee hundumaadhaan attanaaf kophaakee hundumaadhaan attanaaf.